iri mwumva ni ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti na mu bagenzi turi kumwe kuri uno munsi wa kane itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio gatanu washington dc muri kumwe na oriyani tanga ishaka ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha
ingendo tuvuyemo muri angola n'ingendo zo gutsindakoza imigenderanire isanzwe iriho hagati y'ibihugu bya angola n'igihugu cy'u burundi
uyu ni minisitiri Alain eme nyamitwe umushikiranganji w'uburundi ajejwe imigenderanire n'amakungu avuga ku rugendo yahoramwo mu gihugu cya angola ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye kaze mwese ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa gatatu k'umwaka utashe harahimbazwa umunsi wahariwe kurwanya amabi akorwa n'igipolisi amatohoza yakozwe mu mwaka uheze n'ibigo mpuzamakungu bitandukanye yerekanye ko ibihugu bibiri vya mbere ku isi igipolisi cigenza nabi ari vyo muri afurika ni muri nigeria na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibihugu by'ubuganda na kenya biri mu vya nyuma muri afurika mu gihe u rwanda ruza ubugira kabiri ku mugabane wa afurika ni nkuru ya mugenzi wacu eloge wirikaneza mu kwezi kwa cumi na rimwe umwaka uheze amatohoza yakozwe n'ikigo mpuzamakungu kiraba inyifato y'inzego z'umutekano zikingira abanyagihugu ku munsi ku munsi hamwe n'igipolisi yerekanye ko igipolisi ca botswana arico kiza mu kibanza ca mbere ku mugabane wa afurika mu bijanye no kubahiza abanyagihugu hagakurikira ic'u rwanda hanyuma hakaza algeria igipolisi cugara urutonde ni ca nigeria imbere yaco haza igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo hamwe n'ibihugu vy'ubuganda na kenya mu Burundi nubwo batavuganwe n'ubutegetsi hamwe mu mashyirahamwe yigenga na bimwe mu bihugu vya rutura kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bagije igipolisi ko gihohotera abatavuganwe na leta ikongera ikabazimanganiriza ubuzima abakirongoye bemeza ko ata kindi gikora atari ugukingira umutekano w'abanyagihugu no kuwugarukana iyo wahungabanye kuri uyu wa kane umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabwiye itangazamakuru ko no mu bihe igipolisi cyakoresheje inguvu vyari bikenewe asigura ko ivyo ataho vyitiranya n'amaba akorwa n'igipolisi muri Kenya ho abaharanira hagati y'akazina muntu bemeza ko hari abantu bicwa n'abapolisi kubera imvo za politike Otieno Namuwaya ni umushakashatsi w'ishirahamwe Human Rights Watch agira ati hari abapolisi bica abantu ku giti cyabo bakaja mu bantu bakararika ariko hari n'ubwicanyi bwa politike nk'ubufatiye ku matora kandi baba bazi ko atankurikizi n'imwe izohaba ni uruvange rw'akajagari n'ubugombe buke bwa politike mu gihugu igisata c'igipolisi cigenga kijejwe gucungera uko abapolisi bitwara kiremeza ko ari amakosa atari make akorwa Dennis Okech niwe atwara urwo rwego ruzwi nka IPOA IPOA uh, got 63 cases twin ayipowa yakiriye ibirego mirongo itandatu na bitatu hagati y'ikiringo c'amatora yo mu kwezi k'umunani n'ukw'icumi ubu turiko tugira amatohoza n'imiburiburi tumaze guheza dosiye zibiri amatohoza yakozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya california mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe nayo yerekanye ko igipolisi gishobora kwerekana ubukoko no mu bihugu nka leta zunze ubumwe za amerika hari ubwisanzure ayo matohoza nyene yerekanye ibihugu cumi vya mbere ku isi bifise igipolisi gihohotera abanyagihugu ica mbere ni mexique ica kabiri pakistan ica gatatu misiri ica kane iran ica gatanu korea ya ruguru ica gatandatu uburusiya ikigirindwi ni brezile mu kibanza c'umunani hari afurika y'epfo ikurikirwa n'ubushinwa hagaherukira leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka uheze naho ivyigwa vyakozwe n'ishirahamwe mpuzamakungu riraba ubuhinga bw'igipolisi hamwe n'igisata mpuzamakungu kiraba ubutunzi n'amahoro vyerekanye ko ku bihugu ijana na mirongo ibiri n'indwi vyakozwemwo amatohoza bibiri vya nyuma arivyo muri afurika navyo ni repubulika iharanira demokarasi ya kongo igihe ijana na mirongo ibiri na gatandatu hakugara nigeria ivyo vyigwa nyene vyerekanye ko igihugu ca singapore arico gifise igipolisi ca mbere c'akarorero kw'isi eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
nkora muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika isamiranyije washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru arabandanya ikibazo cy'amabi n'ibyaha bikorerwa mu ngo cyagiye ahabona mu gihugu cya uganda ibindi twumvirize mugenzi wacu fidel niyongabo muri uganda ikibazo cy'ibyaha bikorerwa mu ngo ni ikibazo cyagiye ahabona mu gihugu ivyo inyuma y'uko umushingamateka onesimus eh, twina matsiko ashigikiye ugukubita abapfasoni yarashigikiye iyo nyifato mu ntumbero yo gushira abapfasoni ku murongo abanyagihugu baraguye mu gahundwe eh, ku vyatangajwe na onesimus eh, twina matsiko bakaba basavye ko asaba imbabazi nivyo vyashitse ku munsi wa gatatu mu nama nshingamateka Onesimus eh, Twinamatsiko yarasavye imbabazi yivuye inyuma mu bindi biganiro yahaye itangazamakuru muri iyi ndwi Twinamatsiko avuga ko yatangaje ko uburyo bumwe bumwe bukwiriye nko gukubita amakofa abapfasoni umupfasoni Edeke Anne Ebaju ari mu bashingamateka basavye ko Twinamatsiko afatirwa ibihano abaharanira uburenganzira bw'abapfasoni mu gihugu cya uganda babona ivyatangajwe na twinamatsiko ko ari ugusubira inyuma mu rugamba rwabo basavye ko abakorera amaba abapfasoni bakwiye kubibazwa imbere y'amategeko aho kugirirwa imbabazi iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umushikiranganji w'uburundi yashijwe imigenderanire hamwe no gufashanya n'amakungu anayamenya mitwe yaheruka mu rugendo rw'iminsi ibiri mu gihugu cya angola aho yashikirije umukuru w'icyo gihugu ubutumwa bwa mugenzi we w'uburundi perezida peter nkurunziza umushingantahe nyamitwe havuga ko urwo rugendo rwari rufise umugambi wo gutsimbataza ubucuti busanzwe buri hagati y'ibyo bihugu ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu frederic nkundikije tumutega amatwi urugendo tuvuyemo muri angola ni urugendo rwo gutsimbataza imigenderanire isanzwe iriho hagati y'ibihugu bya angola n'igihugu cy'u burundi ubufatwa tugiye twagena ubutumwa bugena muri iyo nzira yo gutsimbataza imigenderanire mu bifuka binyuranye ubuzima by'ibyo bihugu bikora ibyo ukorikora bibiri rero twarumva kandi ko gutanga ubutumwa no gushikiriza umukuru w'igihugu cya angola indamutso intasho gakibukanyi twatwatumwe na minisitiri w'intebe mukuru w'igihugu cy'u burundi minisitiri wa petero nkurunziza yarengekiye mugenzi we joao manuel gonsalve lorenzo aramutswa igihugu cya angola muri kino gihe harimo rero ni no kuvugana ku gutsimbataza iyo migenderanire turetse umukuru w'igihugu turabona n'umusiranganzi azaza imigenderanire aho twaciye turonka akabehuza ibyo n'ibyo n'ibyo bisata turakorana mu mpingamo umunsi kugera ejo murashaka kutubwira intumwa mwari murongoye zari zigizwe n'abandi bategetsi bande nibaza ko hariho insako hirya no hino ariko nta gice cyari kirimo ari naherekejwe n'umuyobozi w'inshyikira mu buyobozi mukuru w'igihugu hamwe n'umukuru w'igihugu igisirikare umukuru w'igihugu mukuru w'igihugu abantu abo nabo tukaba twari tujyanye kugira ngo kuko dushyikirizwe ubutumwa bw'intumwa bidasanzwe ubundi ibijyanye n'imigenderanire twabijyanye n'umushikiranganzira imigenderanire ngabo gutanga ubutumwa twari kumwe n'abo bategetsi babiri ubutumwa mwashikije bw'umukuru w'igihugu perezida pierre nkurunziza hoba harimwo ugutsimbataza imigenderanire ya gisirikare hagati y'uburundi na angola neza yuko mwarazi abari bari muri muri uwo mugwi yagiye hariya umusunikano kwezi yagiye nakavuga ni rero buriya ibivugwa biba bijyanye n'abari muri muri ubwo buzima bibaza yuko rero bazanye babonye ko harimo abategetsi bo mu nzego z'igisirikare cyangwa z'igipolisi bari muri uwo mugwi bakavuga yuko bari kuvugana ibyerekeye ubwo ubwo ubwo rwego mugabo wabwira yuko igihugu cya angola n'igihugu cy'uburundi ari ibihugu biciriritse cyane abategetsi b'igihugu cya angola bakiriye gute ubutumwa mwabashikirije bwari ubutumwa bwiza cyane babwakiriye neza kuko bwari ubutumwa bwa mbere na mbere gushimikira gutsindakoza imigenderanire gushimikira gushimangira mbere navuga keza keza k'umukuru mukuru mushasha kuko ni ubwa mbere kuva ashikiranye ibanga hagira intumwa zidasanzwe kumubwira gushyira kumubwira uko yari yaranze imikeke yuko amuvanga amashasha kandi bikaba muzi ko uriya mutegetsi mushasha ntabwo arazi iby'uburundi ko yayibukije ngaha muri burundi byinshi nka bibiri ari intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu icyo gihe Zuberi Tonto hama aravuga umukuru w'igihugu cyacu mu ntara ngozi ayoboka neza ikintu yagikoze mu gihugu arazi Burundi arazi igihugu cy'Uburundi arazi Abarundi mu kurangiza igihugu cya Angola ni igihugu gitunze ibitaro tukaba tuzi ko mu Burundi habaye ingorane z'ibitaro hoba icyo kibazo mwarakiganiriye mbega igihugu cya Angola kirashobora gufasha Uburundi muri urwo rwego
twagiye kumukunda amasezerano hagati y'ibihugu bya angola n'uburundi amasezerano ajyanye no gufashanya hagati y'ibihugu byombi amasezerano nayo arafite ibisata byinshi avugamo harimo harimo n'ubutunzi n'ubudandazi n'amahinduzi ama rero mu by'ubwumvikanye na mugenzi wanjye ni uko vuba hagiye kujya kuyiga indimi ya migi idasanzwe igezwe imigenderanire hagati y'ibihugu byombi izo kubona kugira ngo bashyire mu ngiro urwego rwo ku rundi bijyanye no gufashanya iyo wasanga harimo bari ngombwa ko nabyo nyine birakenewe koko ko bashyiramo nabyo biza kujyamo ariko ni ibintu biva mu nama n'ingingo twicaranye twumvikanye rmi nyamitwe umushikiranganji w'uburundi ajejwe imigenderanire no gufashanya n'amakungu murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye urika urikira ukuri
mbega ukuri kutsinda ikinyoma mbega ineza yatsinda inabi tworengera gutya ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino murikira ukuri mugiye kuba mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na rabenevolenshi urakeneye kumenya inkuru y'abasiriko n'abarengera isango ntigutange murika murikira ukuri
radiyo ijwi rya amerika isamiranyiri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku itariki icumi z'uku kwezi kwa gatatu ku nshuro y'indwi urunani mpuzamakungu rw'abakenyezi baharanira demokarasi n'amahoro batanze igihembo victoire ingabire umuhoza ca demokarasi n'amahoro ibirori byabereye mu bubirigi urwo runani rwahembye abantu babiri uwitwa charles onana umunyamakuru w'umufaransa aturuka muri cameroon na phil taylor umunyamakuru w'umunyakanada ambasaderi nduhungirehe olivier umushikiranganji w'imigenderanire n'amahanga w'u rwanda yatangaje ku rubuga rwiwe rwa twitter ati igihembo victoire ingabire cyongeye guhabwa abahakana ko jenoside yabaye madame marceline nduwamungu umuhuzabikorwa by'urunani mpuzamakungu rw'abakenyezi baharanira demokarasi n'amahoro ishami ryo mu bubirigi aribaza niba ari ibitekerezo bye bwite mu kanya gato gaheze mu kiganiro muri sangana mugenzi wacu thomas kamirindi arabisigura icyo njya nibaza buri gihe iyo mbonye ibyandikwa na ambasaderi nduhungirehe hari igihe nibaza twibaza ubanza atari nanjye njyenyine ubyibaza twibaza niba abavuga pozisiyo ya guverinoma ku kibazo iki n'iki kubera ko ibintu byinshi ni aho ngaho abijyana umubaza ikibazo ikibazo cyamugora igisubizo kikaba ngo ni abapfobya jenoside ni abayihakana muri aba bantu bagihawe kuba bandika bakabaza ikibazo cyangwa se bakavuga bati ntabwo umurongo wa leta y'u rwanda uko uvuga ibintu ntabwo ariko tubibona kandi bakagenda bagakora ubushakashatsi bakazana bakajya muri za archive sinzi uko nabyita mu kinyarwanda ari iz'ibi bihugu ari abafaransa ari abongereza ari abanyamerika izo mpapuro zose bakagenda bagacukumbura bakavanamo ikintu bakavuga bati kuri twebwe turabona hari ikintu kitagenze uko ibintu bivugwa icyo gihe rero sinumva impamvu buri muntu uvuze icyo kintu agomba kwitwa umuhakanyi wa jenoside ubwo yazabyerekana neza ukuntu bayihakanye ariko kugira ikibazo ubaza ku bijyanye n'ibyabaye mu rwanda ntabwo bivuga ko iyo jenoside umuntu aba yihakanye naho ubundi niba koko ariyo aricyo ari ariyo pozisiyo ya leta ku bibazo ibyo ari byo byose niba abavugira guverinoma niba abavugira leta biteye impungenge kuko ubona aheze inguni cyane ntabwo umuntu ashobora kuganira nawe kandi iyo umuhaye ingingo izi n'izi izi n'izi akabona zimushyiramo ahita kwa kundi bavuga kuri za mediya sosiyo bisigaye byarateye arakuburoka ntiyongere gutuma muganira none se umuntu w'umuminisitiri umuntu w'umuminisitiri ntabwo afite uburenganzira bwo kuvugira leta isaha iyo ari yo yose igihe icyo ari cyo cyose n'aho ariho hose yayivugira ariko icyo gihe njye nashaka kuvuga ntese abavuga ku giti cye cyangwa abavuga yambaye uwo mwambaro wa minisitiri icyo gihe umuntu akamenya ati aravuga ku giti cye cyangwa se aravugira leta uko yabyemeje leta uko yabyemeje nuko abaye avugira leta byaba biteye ikibazo kuko ahantu leta itazaha umuntu ngo avuge igitekerezo noneho mu kijyaho impaka byaba biteye ikibazo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda petero we akabazo kawe none bisuzwe kugira bafate yuko jenoside yabaye cyangwa abandi matohoza bagira n'ibintu byanditswe byerekana ko yabaye kuko nta kuntu umuntu yohakana ko jenoside itabaye kandi ibintu byanditswe n'ibyagaragaye ku bitangazamakuru byarabonetse burakoze aho rwose nta nta guhakana jenoside kurimo nta na guke ariko kuvuga ngo abantu abo bantu bahawe igikombe barayihakana nibatwereka ahubwo ahantu bayihakana kuko jenoside yaremewe ntawujyaho impaka uretse kuvuga uti intambara yarateye ukaba wabaza ikibazo cyose muri mirongo icyenda na rimwe mirongo icyenda na kabiri dore ni nabyo victoire afungiye kuko yavuze ati guhera muri mirongo icyenda kugeza mirongo icyenda na kane na nyuma yaho abantu bapfuye twabita iki icyo kintu cyatumye bamufunga ariko kubaza icyo kibazo ntabwo ari ukuvuga ko uhakanye ku bindi byabaye aho ngaho niho tugomba kumvikana ntabwo rwose kuvuga ngo kubaza ikibazo cy'abandi bantu bapfuye ari ugupfobya jenoside icyo kintu tugomba kucyumvikanaho daniel we karame akabazo kawe iki gihembo noneho reka nkubwire nyine ni kwa guca intege uwaka kibonye noneho hakaba kugaragariza amahanga y'uko agaciro k'icyo gikombe nta gahari nta nta n'icyo kimaze nicyo bashaka kumvikanisha kandi mu muryango mpuzamahanga iyo ikintu imbere mu muryango mpuzamahanga iyo gitorojwe ntigihabwe agaciro n'ubundi icyo kigamije nta gaciro kigira none ndibaza ndabaza umutima nti uko bashaka kuri kujya ahagaragara noneho n'ubwo n'icyo gihembo wenda bakagipfobya kugira ngo imbere y'impuzamahanga hatagaragara ukuri bizagenda gute igihe cyose badashaka ko ukuri kujya ahagaragara kubera ko habaho kugipfobya kugira ngo giteshe agaciro imbere y'abandi bose babone yuko ntacyo kimaze nta n'agaciro gifite murakoze urakoze danye njye navuga ko ikintu cya mbere cyo guhesha agaciro umurimo umuntu akora ni ukubanza nawe kuwemera akabanza akawemera ubwe niba tubikora tubyemera tuzi ko turi mu kuri icyo gihe bagipfobya batagipfobya twebwe tuzakomeza dukore kuko twumva inzira twahisemo ari iyo ngiyo kandi ari ari ibi uwagipfobya wese ibyo ni uburenganzira bwe ntabwo wabuza umuntu ku- kuvuga ariko igihe twebwe twagishyizeho tubona ariyo nzira ishobora kuzatugeza gutuma abanyarwanda bongera kuvugana cyangwa se tugashimira na- n'aba banyamahanga bose bemera bagafata igihe cyabo baka- bakiga ku bibazo dufite noneho bakavuga bati nyamara dore ahangaha hari izi ngingo ntabwo rero twumva um, uh, kugipfobya buri gihe buri gihe uh, byaduca intege oya ahubwo no kugipfobya wa mugani ubanza umuntu aba yabuze n'icyo uh, akinenga kuko Ah, ni bya bindi byo mu kinyarwanda bavuga ngo ubuze icyanenga inka ngo aravuga ngo dore igicere cyayo ubwo rero ukeneye igisobanuro yabura azaze aze arebe aho tugitanga maze aba yavuga ati dore ibi birakocamye ariko twebwe icyo gikombe kugeza ubu turagishyigikiye kandi twemera ibyo dukora ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda iki gihembo cyashyizweho mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe nto cyamuritswe bwa mbere ariko cyatanzwe bwa mbere mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri kugeza ubu kimaze guhabwa abantu cumi na barindwi babiri bonyine bonyine gusa nibo banyarwanda twarimo ubusumbane ni icy'abanya- ni icy'abanyamahanga gusa se oya ntabwo ari icy'abanya- abanyamahanga gusa mwabonye abanyarwanda babiri ariko harimo n'abanyekongo batatu ikindi dushobora ku- kwibutsa abatwumva ni uko twebwe atari twebwe tuvuga ngo turagiha uyu nguyu Iyi- mu me- mu kwezi kwa cumi kwa cumi na kumwe dutangaza ko abantu bashobora ku- kuduha abantu bumva baragize icyo bamariye ah, kariya karere k'ibihugu bigari ah, bakurikije ibyo bakoze bakurikije mu mirimo bakora icyo gihe tukavuga ati muduhe kandidatire abantu nibo basubiza bakatubwira bati umwe akavuga ati uyu nguyu ndabona ya- yagihabwa ubwo hari- hari urupapuro umuntu yuzuza akavuga impamvu noneho akavuga ati nanjye ntanzuye nanjye ntanzuye nanjye ntanzuye icyo gihe ah, noneho jiri iragenda igahitamo muri abo bantu ba- batanzwe navuga ko juri itagizwe n'abanyamuryango bacu igizwe n'abantu bo hanze noneho ukavuga bati uyu mwaka turakigenera uyu nguyu turakigenera uyu nguyu ariko muri iyo juri naho nababwira ko haba harimo n'aba- eh, n'abategarugori batatu bahagarariye eh, uru- urunana rw'abategarugori mu bihugu mwavuze canada ububirigi na hano haruguru mu baturanyi mu bahorandi icyo gikombe rero iyo abo ba- bantu bateranye baga- bagahitamo muri kandidatire zatanzwe ntabwo twicara ngo tuvuge tuti "Ah, uyu mwaka turagiha uyu n'uyu uyu mwaka turagiha uyu n'uyu biba biturutse muri kandidatire zatanzwe n'abantu ye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda igihembo ingabire victoire cyitiriwe umunyapolitike perezidante wa fda w'inkingi ingabire victoire ufunze kuva mu bihumbi bibiri na cumi wakatiwe igihano cy'im- cyo gufungwa cy'imyaka cumi n'itanu mu rwanda umushyitsi ni marceline nduwamungu umuhuzabikorwa w'urunana mpuzamahanga rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro ishami ryo mu bubirigi jean claude we karame karame akabazo kawe yewe ndi ngoboka jean claude ibisanzwe ndi mu gihugu cy'u rwanda mu ntara y'iburasirazuba mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda yego Eh, mu kagari ka kerwa bakurikiye gatanu kuri gatanu ijwi ry'amerika nta gukuraho urushinge nuko nuko gusha ku ngingo rero Eh, mbaje kugushimira kuri uwo mutumirwa kandi n'iyo ngingo mwaganiriyeho uyu munsi kuko ari benshi bayitegereje kandi bashaka kubimenya imva n'imvano yayo Mhm.
ni ukuri natwe nk'urubyiruko hano mu rwanda nk'u- nk'u- nubwo tutazi intambara wenda yaba yarabaye tutazi tutabibonye ariko tukaba bamwe mu ba- mu bakuru bacu mu basaza bacu batubwira amateka tukaba tujya no kunzibutso tukareba amateka yayo niyo mpamvu tugomba kwi- kugira ngo tu- twigireho nk'uko u rwanda tukaba twabazaga wenda nko- nko- nk'uwo mutumirwa watuzaniye nk'icyo nk'icyo gitabo kugira bagiye kugisohora wenda haba hari ubuyobozi bwaba bugihagara- bugihagarariye mu gihugu numvise bimubaza ariko ntabwo adusobanuriye neza ngo avuga ati wenda hari inzego za za leta nki- zibi- zibihagarariye kugira igitabo gisohoke kibashe kuba cyahabwa uyu uyu madamu ingabire gitwari ntabwo yabitubwiye ntabwo yabidusobanuriye neza ye twagira ngo adu- adusobanurire neza hari hari ubuyobozi bu- mu gihugu wenda cy'u rwanda avuga ati hari hari inzego izi n'izi mu buyobozi zaba zihagaze icyo gitabo kugira gisohoke zaba zaremeje ko icyo gitabo koko kigomba guhabwa ingabire zigitwari kugira ngo bamushimire ko yaba yarakoze igikorwa cyiza ntabwo ntabwo ako kantu ariko hasobanura neza wamubarire ko ntabwo adusobanuriye neza ngo twumve uko bimeze adusobanurire nkatwe urubyiruko rw'u niko se rwanda ngo- ngoboka ko n'ubu uvuga igitabo kandi ubundi tuvuga igihembo igihembo nyine yaba yarahawe Wa- ni igihembo cyamwitiriwe Eh, cyaramwitiriwe ntabwo bakimuhaye oya we cyaramwitiriwe ni igihembo cyitwa victoire ingabire umuhoza ni nk'uko mbese wavuga cya gihembo nobel ni nk'uko wavuga igihembo pulitzer mbese ni igihembo cyamwitiriwe cyamu- cyahawe izina rye nuko niyo mpamvu rero burya ako kantu umuntu aba ashaka kugira ngo asobanuze neza yego kugira ngo n'abakurikiranye bumve ukuntu bimeze ko harimo benshi baba bakurikiranye ariko bikagira biza bibacanga batazi imva n'imvano yayo mu magambo makeya urabaza niba hari inzego z'uru runana rutanga iki gikombe ziri mu rwanda Eh, zaba zari nazo ziri inyuma y'uko ziri inyuma yayo yereka umutumirwa akubwire Eh, urakoze wi murakoze kubaza icyo kibazo Eh, igikombe cyitiriwe eh, ingabire victoire ariko ntabwo ari we tugiha mwakoze kubi- kubisobanura neza ntabwo ari we tugiha eh, tugiha umuntu uwo ari we wese werekanye ubudahangarwa mu kutwereka ibyo iwacu byabereye mu biyaga bigari cyane cyane mu gushaka ukuri no guhagara- no guharanira demokarasi aho ngaho mu gihugu mu gihugu nta rwego ruhari rudufasha nta ru- ni- nk'uko mubi- na- twa- twongeye kubisubiramo ni igikombe twashyizeho turi abategarugori baba muri ibi bihugu byo hanze kubera ko twasanze iwacu dusa n'abasigaye inyuma Ah, ugasanga mm, umutegarugori nubwo bwose mu rwanda bamuhaye intebe ariko tubona bidahagije cyane ko umutegarugori agahabwa intebe ariko bakongera bagafunga abandi bategarugori ntagire ubarengera ntagire ubavugira aha twavuga eh, nk'uyu victoire ingabire umuhoza urukiko ruherutse kuvuga ko yarenganijwe ariko bat- abategarugori bandi bari mu nteko ishinga amategeko nta n'umwe ushobora kuvuga uti koko yarenganijwe uriya muntu ni ni bamurekure ahubwo mu rwanda usanga iki- ikibazo gihari iyo umuntu bamumanitse nyine abandi ahari wagira ngo barogeza ati mukomereze aho ngaho twebwe rero twasanze ko umuntu wese uren- urengana tugomba kumu- kumuvugira no kumurwanaho cyane cyane duhereye nyine ku byo twa- ibibazo twanyuzemo ni nayo mpamvu nyine hagati aho uretse n'icyo gikombe dutanze ejo bundi ubundi hari n'ikindi gikombe gihabwa ah, urubyiruko urubyiruko narwo ruvuga ruvuga ruti turahagurutse turashaka ko ibintu bihinduka mu- mu- cyane cyane demokarasi n'amahoro n'ukuri no kuvugisha ukuri kurwanya akarengane Eh, icyo gikombe ki- gihabwa urubyiruko cyatanzwe mu mwaka ushize mu kwaka mu mwaka- mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi mu kwezi kwa cumi ubwo twari twavuga ko cyahawe diane rwigara kubera ubushobozi yari yerekanye nawe mu ku- mu ku- mu gutera ikirenge nk'icyo ingabire yateye kuko yaravuze ati reka nanjye niyamamaze nawe ariko murabona uko byamugendekeye dufatiye aho Mm.
ngaho madamu marceline duwamungu nibyo iki gikombe urunana rutanga mu rubyiruko nacyo kimaze guhabwa abantu umunani abanyarwanda gusa kereka umunyamahangakazi umunyamahanga umwe umunyakanadakazi martin desjardin mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu noneho cyo kuki gihabwa cyane abanyarwanda kurusha ab- abantu bo mu rubyiruko bo mu ru- b'abanyarwanda kurusha abanyamahanga A- ariko niba mu- mubireba neza a- ntabwo niba mu- mubireba neza ni ni abantu n'ubundi bagira icyo bakora muri ako karere kacu urubyiruko rero urubyiruko urebye hano ruba rutaragera kuri eh, icyo nakwita maturite ihagije kugira ngo bagire akazi bakora ku birebana n'iby'iwacu ubwo rero niyo mpamvu cyahawe a- abantu bagaragaza ko koko bamaze kubyumva kandi bafite icyo baharanira bafite bavuga bati ibintu turabyumva ibintu tubyitayeho no- na- n'aba- n'urubyiruko narwo ruvuga ruti tujye gukora ubushakashatsi muri ibi bintu kugira ngo twungurane ibitekerezo radiyo ijwi rya amerika isamiraniro washington dc mu kirundiro mu kinyarwanda tubibutse ko site yacu internet mushobora kuronkaho iki kiganiro cyose cya muri isanga aderese yayo ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com icyo kiganiro rero cyari cyateranijwe na mugenzi wacu thomas kamirindi n'ibindi biganiro bya muri isanga mushobora kubihabona ni kuri site yacu internet mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka mu makuru yo kuri ino saha ndabashimiye mwese murakoze Thank you.